Nuuraati. Raadiyoon Nuuran Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuuran Hudaan suura qalbii Musliimaati. Nuuran Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن كبجمتوتا دقيفتوتا راديو نور الهدى الحمد لله قرقرس ربي قداتين سجنتا تنيتين شوال دي دمي سجل بركم تقوفي دي بابور فافتمي فرق لكو سجرة takka hoomee kudha sagal bara kuma lamaaf diidami sadii akka lakkoofsa milaadiyaatti isiniif dhiyaattu sagantaa guyyaa jimaataa qabannee dhihannee jirra. Murtii dhaddacha jaalalaatii fi riqicha sunnaa kan nuuf dhiheeysan sheeka keenya kabajamaa fi jaalatamaa sheek Muhammad Waadooti. Turtiin keessan nu wajjinaa ta'u.
Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa.
Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Dhaddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisii halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisii ilaala.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقيقة دوتا تلفزيون نور الهدى سجنتا إيانو ريكي سنة غافي جلقبا اتفاف إذن ربيتين waan jedhu gaafataan maqaan kiyya haatu qaamaa jedhamaa je intala takkan jaaladhee je mana barumsaa keessatti yuunivarsiitii keessatti intala takkan jaaladhe intalli saayinsitti illee jabduudha qura'aanallee haffazuudhatti jirti umriin isii ammoo narra guddaadha je homaa miti rakkoon hin jiru jedheen taluma san fuudhuudhaaf lafaa ka'ee muradhee jedha duuba garuu ayyoo tiyyetti odeessee umriin isiidhaa guddoodha lakki intalli sun siif hin taatu naan jette ammallee barumsa keessa jirta naan jette. gaafa gartee isii jaaladhe sanii barumsa gartee qura'aanallee itti jabaadhe barumsa kaanillee itti jabaadhe mirqaana guddaa qaba nashaaxa guddaa qaba jechuudha odeessa waan ajabaati duuba. dura waan jennuun waan aslii jaalalaa keessatti ihbib habiibaka hawna maa casaa an yakuuna bagiidaka yooman maa nama tokko yeroo jaalattu jaalatamaa tokko suuta jaaladhu. wasana baastee honga geessitee hin jaalatin biran dabarsin galka onni keessan kaayatiin gaafa dhabde rakkatta gaaf san miidhamta. qiyaasatti jaaladhu jechuun kunu ammaa gartee galkaa onneedhaa keessa seentee gaafa isii dhabde gaafa isii gartee amma gartee mooraaliin na cabe barumsallee gartee wanni hundi natti toluu dhabde akkana jedhee himata duuba himataan kun jechuun. Wanni gartee oofu hundi itti hadhooyti jechuudha. Wanni dalagu hundi itti hadhooyti jechuudha. Daldalli inni oofu, barumsi inni oofu, wannummaan inni sossoosu hundinuu isatti jabduudha taati jechuudha. duuba kun maalirraa jennaan galkaa onneedhaa keessa waan wanni kun akkaan seenee jiruuf jecha waan kana of keessa naquun barbaachisaa hin ta'u ihbib habiibaka hawna maa casaa an yakuuna bagiidaka yoomammaa jaalatamaa keessuta jaaladhu guyyaa tokko gartee jaalalli ati jaalattu suni yoo wasanaa kabahu taate simiidha jechu kanaafu xibzii qur'aana qabaachuun waan bareeda amala bareedaa qabaachuun waan bareeda qur'aana gartee haffazuun waan gaari garuu waan gartee mataa kee keessa naqatte waan haalaan onnee kee itti dhukkubsite kana bikkatamitti of dhukkubsee eeysan jira akkamittiin jira maalittiin jira jalqaba namni of laaluu qabaa jechuudha si'ii barumsa keessa jirtu si'ii ilmii si'ii gartee ilmiin barumsan fixatin si'ii gartee manan qabdu lafan qabdu waa takkan qabdu jaalala goggoytuu jaalattee bilaash gurra of ho'isuun faayidaa hin qabu jechuudha akkanumatti dardarummaa namatti geesse jechuudhaaf qofa. akkan taanetti garan taanetti jaalala gara maleedha hin eegalan barumsi kee si harkaa badaa wannummaan ati oofutti jirtu hundi si harkaa laamshoyti jechuun kanaafuu akkaataa laali yeroo laali haalataa laali akkaataa laali deemiis hin jenna duuba wahagaza akkasuma waan haatii kee irraa si dhorgite waan abbaan irraa nama dhorge waan haati irraa nama dhorgite ittiin deeman ittiin seenan jannanni koomee haadha abbaa jalaan argama karaa ayyoon teessii jaalatte jaalatuudhaan milkooyta kanaafuu haadha kee jaalachiisi haadha kee gammachiisi haadha kee qaalii godhiis hin jenna. yeroo gartee jaalalli hummataa siseen ati barumsa dadhabuudha jechuun duruu onneen kee bitame karaan taanetti duruu onnee tee gurguratte humni teetis gurguramte onneen tee gurguramte qalbiin kee gurguramte wama dalaydu hunda keeysattuu fashalaawaadha taata jechuu osoo bikkan gahiin boqqolloo karatti qaxara ka'u gartee bishaan naqattee roobni irraa dhaabbatee goggogee taateeti faayidaa dhabdaa jechuudha kanaaf. tartiibaan ilmi namaa deemutu isarra jira yoomuu tartiibaan deemuun jaalatamaadha siin jenna. Ijannoo lammaffaadha riqicha sunnaadha waan jedhu obboleessi keenya maqaan kiyya irraa tuqaa'uu je'amaa jedhe. Ani barataa yuunivarsiitii Wallaggaati jedhe. Biyya kana keessatti dubartiin rifeensa qullaa deemti surree uffattee deemti hedduu gartee duuba yeroo gara mazdaa deemullee uummatuma gurguddaa kana ka qullaa deeman argaa ka surreen deeman ka rifeensi isaanii banaadha. Olmaa'iin ganda kanas hin jirtu. Akkana jedhee lallabataa jechuudha. Maal naa dhaamtanii? Maal naa yaaddanii? Hedduu rakkadhe. Hedduu cinqamee jaatu. Dura obboleessa keenya furmaata ka rabbiin namaaf darbe furmaata si'aa fitu. Duuba dadhabeetiin jiraa ja'a namni kun. Warra qullaan na dura deema. Ija tiyyaan gartee laalaa oolaa haraam kana. Akkamiin ta'a u'uu iyya naa bayaa ja'a. Hedduun argaa jaatuuba. Ija tana shari'aan gadi qabadhaadhaa jettee dhiirallee ajajje dubartiillee ajajje dubartiillee ija teeysan qaqqabadha dhiirallee rabbiin ija teeysan qaqqabadhaa je'ee qur'aana isaa keessatti ajaje jechuudha qur'aanaan ajaje qulli lilmuuminiin warra dhiiraatiin naa jedhe yaa muhammadu maal je'in ijatee isan qaqqabadhaa je'in yaqudduu min absaarihim isaanuu qaqqabatanii dubartiillee akkasuma itti itti naahim yaqudduu min absaarihinna qaqqabatanii ija isaanii qaqqabadhaa jeetti naahim. dubartiin akka dhiiraan laalle dhiirri akka dubartiin laalle. Ayaan rabbi akkana jetti warri zamanaa immoo dubbii tanatti hin jiru. Dubbiin rabbii nima deemti warri zamanaa dhiisullee. Akka waan huuba ija keessa wal guuranitti ajnabiin dhiiraaf dhalaan ija jala wal teessee ija keessa wal qotu jirti. Zaman ammaa jechuudha. Kuni waan jibbamaa ta'e. Waan jennuun obboleessa keenyaan haga dandeessuun ijatee qaqqabadhu. Oddul basar. Ajaja nabii keenyaati ajaja rabbii keenyaati. Waakada akkasumatti soomni sirra haa jiraatu fa'innahu lahu ijaacuun soomni kolaasaadha gannama qabaa je sooma hogguu jennu sooma isa keessatti nyaata durin nyaanne dhugaatii durin dhuyne kuduraa durin nyaanne maraqa durin dhuyne dhuganii uf oo'isanii ana inumaawu soomana keessa dubbiin na jabaatte ka je'ansanii miti nyaata isin oo'isne nyaadhu paastama kee ka timaantimii kama dur liqimsitu sanuma liqimsi ofirraa soome xayyib kanaan uf gargaari jechuudha. yoo kunillee kana dadhabde yookaan kana bira dabarte furmaanni biraa hin jiru naannooma san gadhiiste dandeessu fuudhu dandeessu fuudhu yoo sii danda'ame akka itti dandeessu si beeka dadhabdu ammoo naannooma jirjiratu ammoo rabbi kadhadhu furmaanni waa hundaa achiin dhufa rabbi kadhadhu siin jenna akkana deebisaan obboleessa keenya.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisii halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisii ilaala.
Iyyannoon biraa akka jettu dhaddacha jaalalaa. Waan jettu iyyattuun tun ani maqaa kiyya himuun fedhuu jette. Jaarsa akkaan an jaaladhu rabbiin naa kennee jette. Rabbi faarfatte san irratti. Jaalala isiidha ammoo jaalala itti gammadde kana rabbi haa tursiisuuf jenna. jaalala kana waan booreysu jira wanni amma isiin himattu kun deemee jaalala tana booreysa jaarsi mataa itti jabaachuun waan haraamii dalagaa jetti dalagaan haraamtuun deemtee deemtee jaalala tana nyaattee nyaattee balleessiti ammaa uduruu waa isii quuqanii jennaan himattee tayyib duuba yoo waan inni balleeyse kana lakkii wanni kun hin ta'u jedhee an itti hime anuu hin beekanaan je'a Hayyi an badii qaba akkamiyyuu an jedhee gaafadhe atiin af jaartii raaziyaa qaceeltuudha naan ja'a. Haraam dalaga ammoo anis numa beeka osoo beeku akkas waliin jiraadha jetti. Dura jaalala kee rabbi si haa tursiisu jenna. Hamturraa rabbi siif haa deebisu jenna. Waswaasa shayxaanaa tokkotu jira. Fakkeessaa shayxaanaa tokko. Maal ja'a? Maal nama fakkeessa? Badii teetii fi situtti gaafatama namni bira maal godhaa sirra sit dubbata. Minaa gabbaa. Minaa gabbaa inni oofu takkaa jira. maaltu si naqe maaltu si naqe nama biraa maaltu naqe nama biraa maaltu seense maaltu dubbii tana naqe singalchu singalchu singalchu singalchu je'iini nama waan ati dalaydu keessa si dubbate singalchu singalchu akkas je'iini je'eeti heewasa badaa tokko shayxaanii mata darba jechuudha. waan baddu dalagaadhaa yeroo gartee jaartiin dhaabbadhu waan kanarraa jettuun isin galchuu anuun nin beekaa waan hama nin beeka ogguu jiru wanni kun haraam ta'uu nin beeka osoo beeku dalaga jechuun kuni fakkaata ibliisiiti. Ibliisni osoma beeku badaa ta'uu macasiyaa osoo beeku dalaga. Rabbi wallaaleeti miti yeroo rabbiin isa ajaje aadamiif sujuuda bu'i je'eeni osoo rabbi beekuu didee beeke. Namni osoo beeku macasiyaa dalagu. Akkuma gartee uummanni banii Israa'ilii wastayqanatihaa anfusuhum zulma waculuwaa osoo beekan osoo beekan dalagan jechuudha. Badii ta'u osoo beekan. Yaqiinsanii osoo beekan jechuudha. Duuba wanni sanirra hamaadhaan jiru. Osoo beekan waa balleessu osoo beekan jahannami of kennu rabbi irraa nu haa baraaru. Waan kadhatan waan rabbi kadhatan ciis rabbitti waan iyyatan halkanii guyyaa jechuudha. Duuba ati naaf qaceeltuudha jedha ragaa baha ufittillee waan balleesse san waan haraamii san ragaa ofii baha namni kun nin beekaa barri nin beekaa guyyuu ragaa ofirra ba'ee jira. Anis nin beekaa akka inni waan san dalagu jette. Duuba nama kana akkamiin sirreeffadhaa jechuu isiiti isin gabaabdutti. Akka itti sirreeffattu jalqaba waqabla kulli shee rabbii kee kadhadhu. Yaa rabbi nama kana haraam itti jibbisiisi jee. Lammaffaa. waan haraamitti isa geessu san ati yoo beeytee balbala san cufuudhaaf tattaaffadhu haraam san ati himne dhaba isa achisiistu wahii yoo qabaate dhabdi sun akkamiin dhabamti waan isa kijibsiisu wahii yoo agarte waan sayyoo akkam goone kijiba kana dhiisa waan gubna isa dalaysiisu wahii yoo agarte karaa kamiin maali yoo godhe gubnarraa muramuu danda'a mala dhawi jechuudha kanat dabaltee. nama inni sodaatu ka inni qaanfatu nama akkasiitiin gahi yoo ofii dadhabde yaala godhi namni nama waliin dhalate namni namaan nama ta'a nama kormi hundinuu korma qaba je'an dhiirti hundinuu dhiira qabdi je'an duuba nama akkasiitiin yaali kanas hin jenna baarakallah fiik. iyyannoo biraa akka jettu iyyannoo dhaddacha jaalalaa. Waan jettu maqaan kiyya waatu qaalaa jedhama jette. Jaarsi kiyya akkaan nama gaariidha. Nama ajaa'ibaan rabbi na faaye na badhaase. Jetteeti galatoonfatte jechuudha. Maasha Allah. La'in shakartum la'aziidannakum. Namni rabbi isaa galatoonfatee dabaltii rabbi irraa argata. Galatoonfatuun isiidha hedduu bareeda. Duba waan jettu nama diinillee qabu jette. Nama duniyaa isaatiillee carraaqatu jette. Haalaan faarsite diinii fi duniyaa keessattillee faarsite. waalachuu akka qabu lafa keessa jechuudha. Rabbi fi faarfattee alhamdulillah jedhe garuu rakkoo takka harkaana qabaa cinqii takka harkaana qabaa jaarsi kiyya kunnaan duratti fuudhee jaartii biraa ilmoo walirraan arganne doktora bira dhaqanii ilmoo gartee walirraa argachuu hin dandeenye anas gartee ilmoodhaaf na fuudhee ilmoon naaf hin argamne doktorallee dhayne laalle waa hunda gartee laallamne jettee dubbatti jechuudha. Duuba murtiin duubaa waa hundaatu harka rabbii keenyaa keessa jira. Intala duraa ilmoo irraa dhabee ilmoo barbaaduudhaaf fuudhe sababa kun. Haakima dhaqanii warri duraatillee sababa barbaadan. Isiin tunilleen haakima hojii dhayxee sababa barbaadde. Jaarsa duraanii heerume ilmoon natti qabatte sababa gartee balaa adda addaatiin ilmoon narraa baatee jettee himatte. Kana bira hanga dhufe ammoo ilmuma qabachuu didee jette. ufi ammoo rakkinaan qabnu haakime yeroo dhaynu. Duba rabbiin keenya subhaanahu ta'aalaa yeroo fedhe waan fedhe namaa kenna. Abbaa fedheef waan fedhe kenna. Zabana fedhe keessatti waan fedhe kenna. Akka nama guddaan jenne nama guddaami nama umrii kudha sagaliiti inni ammoo soddomii saddeeti jette. Mistira as keessatti jiru kaa haaliqumaa beeka. Rabbiin yeroo fedhe namaa kenna. Akka fedhen namaa kenna. Ambiyoota isaatu meeqaatam ilmoo malee zamana dheeraa jiraachisee galgalaan itti kenne kanaafu obsii jennaan obboleetti seenyaan obsaan silga goromsaa dhugaa jechuudha yeroo garii qabee ta'an haaliqni warruma yoo doktora dhaqan marammaramanii laalamanii nagaha jirtan fayyaa qabdan waa takka je'aniin kana qabee ta'an amata afur amata shan amata jaha amata kudha lama faa qabee taa'eeni booda ilmoo ka itti gadhiisu jira. Raaxmanni rabbii bal'aadha. Atis sabbarii eegi innilleen sabbaree haa eegu. Duba du'aayiidhaan mattee obboleettiin teenyatuun rabbiin isin lachuu haa badhaasu jennaan. Kana biyyoota isaa badhaase isin haa badhaasu. yoo asittillee ilmoo argachuun isinii hin qaddaramin mu'minni yeroo ilmoo barbaade akiraa keessatti ni argataa jedha nabiin keenya alayhi salaatu wasalaam wanni isin yaachisu islaaminaa qabnaan isin haa yaachisu muslimummaa islaaminaa qabnaan isin haa yaachisu imaana ni qabnaan isin haa yaachisu dalagatu jirra akiraa tanaaf jechuun isin haa yaachisu waan asitti dhabde yaa abdallaa achitti dhayxee argatta. kajaarsa asitti dhabde achitti argatta kajaartii asitti dhabde achitti argatta ka ilmoo asitti dhabde achitti argatta ka hiyyummaan asii gurra siriide achittu jaarta ka asitti hin bareenye ka fokkattu ka gaararra namni siin jiru ka buuqqata namni siin jiru ka jaldeessa namni siin jiru ka karkarru namni siin jiru ka saree fakkaata siin jiru wama si baasanuu sittaa baasni jaltuu fakkaata ka siin jiru achitti bareedda kanaafuu falaa takaafuu walaa taazanu yaddawina hin cinqaminaa. عبادة دلقوا قفتو إسن الرجل كنافو جباد إسن الجنة رب إسن هامل كيسو دعاء إسن يقول إيه دام سكة ولي قالت أمتك هنياف دامون الرجل إلمي نما وفين أولو وفين بولو نمن مسلمة إيه هندينو سير ربيتين أولي بولو قب تركان فين نتي تركان فنو هندي سير ربي تأو قبت جالالي سيران تأو جبان سيران تأو deemsumti deemnu teessumti teennu laalchi laallu hojiin hojjennu hundinuu seera rabbiitiin namni muslimaa mooraa yookaawu dallaba shari'aadhaa keessa jira kanaaf warri bultii ijaaruu deemus warri bultii ijaares namni jalqaba bultii ijaaruudhaaf yeroo deemu intala tana maalirra jaalatte yoo jedhaniin kadeebisaa kennuun beekni jira. Ma jaaladhe bakka natti tolti ma jaaladhe natti tolti jaa jechuudha. Maal jechuudha? Gurbaa kanamaaf jaalattee gujaniin bakka dasna jee natti tolaa dasna jee maalirraa jaalatte natti tola dasna jee dubbiin akkana ta'uu hin qabu. Namni muslimaa wanni jaalala argamsiisuu itti qabu idhaa ataakum man tarodawna diinahu wa khuluqahu fazawwijuu. Yoo isinitti dhufe namni haala isaa jaalattanii fi diina isaa jaalattan qindeessaa fi jedhe. من ترضون دينه وخلقه دين يجو مال يجو نمني تكو ديني نكبا يجو مال يجو وان حرامي الرافقاتو واو واجبا دلقو نمني تكو صدا ربي كبا يروج الأمو صدا رجتان فعل المأمورات واجتناب المنهيات وان ربين قرآنا حرام جد وان رسول حديثا حرام جد حرام جتو وان لقو جتو خيو إسا دلقان إبدي نمتو يجو حرام الرافقاتو nama akkasii barbaadadhu intala akkasii barbaadi fuudhuuf gurbaa akkasii barbaadadhu heerumuudhaaf idha ataakum man taradawna diinahu nama aadaa wallaalaatiin ooleen bulle aadaa ganda isaatirraa dhaaleen aadaa hiriyoota isaatirraa dhaaleen aadaa mana isaa maatii isaatirraa dhaaleen ka ooleen bulle ka aadaa shari'aatiin oolee bulu ka sunnaa nabiitiin oolee bulu intala sunnaa rabbiitiin ooltee bultu intala karoorri isii kaayoon isii diinii rabbii ta'e san barbaadadhu baatirii akkamiitiin ibsee barbaadadhaan sin dhibin barbaadadhu nama tokko yeroo laaluu feete yeroo barachuu feete isaa miti saahiba isaa laali jaan isaa miti waahila isaa laali qariina isaa qindii isaa laali ni beeytaa siif gala namni sun wani ni ta'e waahilli isaa yoo nama hamaa ta'e namni sun hamaa ta'uu beeyta coratu wal nama didaa namni badaa nama badaa hin waahilu wal fakkaattii wal barbaaddi je'anii warra wal fakkaatutu wal barbaadaasantu waliin nashaata warroota hamaa waahilu isaa yoo garte yookaan intalli isa waahilu yoo garte gurbaa sanirraa fagaadhu intala sanirraa is fagaadhu man taradawna diinahu nama amaanaan rabbiitii fi amaanaan namaatillee biratti hin banne barbaadadhu wakuluqahu ka haalli isaa bareedaa nama arrabaan naman tuyne المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده نبي كان عليه الصلاة والسلام مسلم جتون نما الرب إساتي في حركة إسات الرا نمني نجا أرجتج الرب إسات الرا حركة إسات الرا خانجا نمني أرجت حركة كي نما جوجرا الرب كي نما جوجرا نميك السيمة ثلاثة ويا نميك سر عرفت تربان التو جئته أمت التو نميك مديسيتي مفتين تل نما الرب نما مديسا أولو nama jechaan nama miidhaa oolu ka gochaan nama miidhaa oolu sun hiriyaasiif hin ta'u irraa fagaadhu jaarsi akkasii namtichi akkasii jaarsasiif hin ta'u intalli akkasiillee jaartiisiif hin taatu walgubaatuma walmaaxaraatuma jiraanna yoo jette malee harka hanna bari doolu sosso'a je'anii arrabni osoo sibiran dhufin adaba dhabee sibiratti adaban argatu. qaamni cubbuu gartee siin duratti aadaa godhate sibira dhufee dhiisuun itti jabaata illaa man rahimahullah nama rabbiin rahmatu godheef malee. oduu ummata keenyaa keeysatti haadha laali intala fuudhii je'an maaliif jennaan irra hedduu namni wal fakkaata jechu nama tokkotu waan jedhe ani intala takka hin fuudhu hanga ilmoo irraa argadhutti jedhe maal jechuudha akkamitti ilmoo irraa argata yoo jedhame hoo akkana jechuun anzuru ilaa akiiha wa abiiha jedhe abbaa isiidhaatin laala yoo abbaan gaarii ta'e gaariidha haa obboleeysan laala yoo obboleessi gaarii ta'e intalli sun gaarii nama bareeda nama haala bareedduuti namni isii guddise waan san ta'eef irraa dhaalti waan ta'eef akka waan duru ilmoo irraa dhaletti laalee ani intala takka yoo ilmoo irraa argadhe malee hin fuudhu jedhe ma'anaan kanaa maali jennaan obboleeysuman laala abbaa laala jedhe akki itti laallatan akkasii laalladhu karaan badiin hin jarjariin ammallee istikaaraa yookaan filannoo rabbii keetirra barbaadi falaa nadiyo man istikaara washaawara almakhluuqiin namni rabbii isaatiin mari'ate salaata istikaaraa salaata istikaaraa taraka'aa lamaasan salaatii du'aa'i istikaaraata je'an san baradhu hubadhu hafazadhu qare bultiin tuni khayrii naa qabdi moo naaf hin qabdu namtichi kun khayrii naa qabu moo naaf hin qabu intalli tun khayrii naa qabdi moo naaf hin qabdu itti yaaddawe jiruu keetii bara jiruu keeti ilmaan babbareedduu hedatta isii keeysa ilmaan sibira dabartee hawaasaaf illee silaa waa taatu tawaa baatu ni kajeelta sila akkas ta'u kanaafuu jalqaba jalqaba ka'umsa kee tolchi akkas ta'u ka'umsa kee diriirsi jechuu jaarmaya kee bu'uura mana tokko yeroo lafa jala gaddabarsanii achi ol kaasan akka taphattiin kufuu beeke wanni gubbaa kanarraa kan biljetti jala ol fidii uf ijaaruuf. waan jedhan jaartiin gaarii waa meeqaaf tolti jennaan jaarsaaf tolti jaarsatu hamilee qaba alattis manattis waan dalagu karooraan sirnaan oofata ilmaan isaattu akka qaba manattis alattis waan dalagan keeysatti hamilee qabanii akka qabanii olaarii qaban ollaa keetiin nagaa walitti taataa ollaa nagaa walis salaammattee walitti gartee dhuftee wal kabajdee wal bira dabarta alaa manatti si bareechiti aakiraateetitti milkooyta iznii rabbiitiin jaartiin gaariin taakkami hoo jaartiin gaariin isii heera rabbiitiin bultu ta heera rabbiitiin ooltu ta yoo gama isiidhaa laalte si gammachiisu ta yoo ajajje'ee si jettu jedhabiin keenya alayhi salaatu wassalaam yoo laalte si gammachiisuun bifa isiidhaa ittiin baanu haala isiiti wani namarraa nama gammachiisu haala osoo bareedina keeysa bareedduu duniyaadhaa je'anii qubaan itti akeekanilleedha yoo haalli isii haala sareedhaan gayin haala karkarroo hin gayin yoo afaan isii waan fokkataa dubbate ka bifa isiidhaa san dhoqetti laaqu namni bifa san achi ilaalu hin jiru. Suura mashaan borra jirtutti ilaalee ofirraa dhiisa namni. Suura mashaan borra jiru namni yoo lafa irra hojjeta homaa rakkoo hin qabu. Intala bareedduu tan akkamitti irra jira namni jiru hin jiru. Kanaaf jalqaba ka'umsa tolchutu barbaachisaadha ammallee makluuquma daciifa laafaa kanaanis ni mari'atan. Washaawiruhum fil amri. Namni ammoo ati ittiin mari'attu nama hamilee buus ta'uu hin qabu jechuudha hamilee buus hamilee cabsi jira yeroo hundaa'u waan irra fidde hunda keessattuu hin ta'u inni hin ta'u malee waan biraan beeku hin ta'u waan feete irra fidi hin ta'u yaada feete irra fidi hin ta'u soduba sin naqa hin ta'u bicha nama akkasiiti miti. Nama ija gatii qabduun gadi laalu ka xiinxallaa qaburra fidi marii kee nama sin geenye ka haga keetuu yaanni irra fidini. nama ija haasidummaatiin dubbii ta'e hin laalle ija rahimum ija aanum ija gartee gara laafinaatiin ka rahmatummaatiin dubbii laalee ka waan tolu si qaceelchu marii akkasiitiin deemi faasiqa hundaan mari'attee zaalima hundaan mari'attee jiruu ta'e akkas hin kasaarsine waa hunda hin taatu siin jedha waa hunda hin taatu ja'a nagayatti jiruun ta'e jiruu rakkoo taate jechuudha rabbiin gurbaa keenya saa fayyadu intala teenya saa fayyadu jenna eega rabbi wali isin fide hoo wanni obsarra waliin nama jiraachisu numan jirre gurbaani fiifi yoo jedhe intallilleen fiifi yoo jette kuyyoo beenzilaan fiige kuyyoo beenzilaan fiige gandii gubachuu malee wanni biraan jiru ka beenzilaan as fiigu yoo ka gaaza qabatee as fiigu yoo bishaaniin itti as fiigan qofa dubbiin taati jireenyi akkasiin bakka gaha isin lameen nagayaan bultanii ooluu namni laman fedhu warri laman fedhu warri lameen sun shayaaxiinul jinni wal insi Shayxanni jinniitis hin fedhu shayxanni insiitillee hin fedhu jarri lameen kun diigama keeysan fedha. Namni lama yoo wal dhabe jaarsaa jaartiin dubbiin isaanii dhumuun dhabdu abadan numa dhumatti je'an waan nama biraatiin hin ga'iniin. Ganama yoo wal tumanii wal fixanii wal gangalchanii akka fedhan wal godhan galgala warri walumaa gagammadee waliin kofla dubbiin dhumate. Waruma ganama akkas wal godhisanii bar ableefa olii fudhatanii ibidda olii fudhatanii. Garuu waan namni jidduu hin seenin hin je'an. Hattaa walau kaanati al'umma osoo haadhallee taatee je'an duuba hatta. Namni jidduu seennaan dubbiin sun jabaataa deemti. Madaan waan jedhan madaa yoo dhoysan qooraadhaa deemaa je'an bikki takka guusi muramte wahiin dhoysita waa itti hiita. Qooraa deemti fayyaa deemti. Akka jarmii hin guurre wanni adda addaa irra taa'ee. Dubbii teetillee yoo akkasitti dhoyfattee of keeysatti gadi qabdan isin lameen dubbiin sun dhumataadhaa deemti. Yaa warra jaarsaa jaartiidha. Yoo ammoo madaa teeysan tana irraa babbantan tiitichi dhufee irra taa'aa daranuu qota. Tiiticha namaattu jira beek. Yoo waan ati bira dabartu tasasidha waani tarsa'a. Madaa yoo banaa jiraatte waa hedduutu waa hedduutu qajechu. Izan bal'ataa deemti. Waxaa kazaa agartee amrii teessan yoo namaan geessan bal'ataa deemti jidduun keessan adda fagaataa deema akkasin ta'inaa sabbaraa obsa. ولم ميدنا رب قدان إسن أوم إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا أني والميدو إسن الرت حرام قد جراجد هم إرق بجتهم ميدني يا إسديرا ما لا إرق بجتهم ميدي يا إسيدو برتي خالق قدا إسني ألجر صدادا دلدل شري لا ولت دلدلتني آكرا أكا ولرام فيني أكا ولنكسسني دلدل بريدا ولن دلدلت لا آكرا أكا ولن جنة سينتمتعا أستي الأبتا برمسي كينيا جزاكم الله خيرا أحسن الله إليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة اللقاء
ما شاء الله شيخ كينيا كبجما في جالتما شيخ محمد وادو ربي نسن الرعجالتو بيكم سرهم بيكم سسني هادبلو نولي وروان أجير فيدمونه أقولو Egaan kabajamtoota dhageeffattoota keenya sagantaa keenyarraa barumsa guddaa argattaniirtan jennee abdanna gama keessummeessuutiin anfarhee adam kutaa teeknika nuura ludaa hojjetamuudhaan isin wajjin turre hanga sagantaa soora qalbiitii walitti deebinutti nagaa rabbi keessaniif jiraadhaa jiruu qananii keessa qubadhaa milkii duniyaa akiraa argadhaa wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
نور الهدى صور قلبي مسلما صور قلبي مسلما